yeah, my worst fear has already happened to me, so I don't fear nothing. Mm. Davido baby mama, what then they call Sophia Mamodu, my people. Sophia Mamodu don't come out to come cry out to he say waiting easy for pot or soup. No be meat again, no. Say in don't see 99, no be hundred. He say all the things when he be say she they fear, all don't come to pass. Say now she they take care of her picking alone. Hey! my people my people oh hey i don't land i don't show Now welcome to our page here na Maureen gist where would they touch light things when e be say they happen for naija latest gist ogbonge ogbonge gist we dey gist am for here yes in case you never follow us for this our page I beg, follow this page like this video share then we still get this same channel for youtube go follow our youtube channel go subscribe to our youtube channel yes my people no be small thing o hmm davido first baby mama whether they call sophia momodo my people he don't come out o oh. They come they rant They come they talk all sort of things my people now no say even blind man no say davido oh, cannot allow in speaking. Whether they dey call imade for hungry to catch him, imade cannot go hungry and we know so people come say e be like say the thing. wey be say they worry sophia momodu sophia never really tok am some people say dem say oh say na davido because of say davido marry chioma na im make sophia momodu no dey happy ha now another set of people talk say sophia no want to move on im think say she think say na business as usual some people say make sophia go find work when he go dey do make he forget my pipo if una look this baby mama tin e be like say na im e shop pass o eh eh They come dey tell say sophia you know say this regime now when be say davido don marry chioma he e don set boundary He can never be business as usual na chioma na im be the vice president of davido group of company Now she na im in charge now before it can never be business as usual the earlier you start going to look for something when be say you go do the better for you because me i know say davido go take care of im Picking this one wey be say sophia say want to change imade name So I'm some amebo group of company they don't even help and change that. they don't even change am to uh, eh, Davi, uh, eh, imade Eh, momo so so e get the way the person even write her laugh tire well no be that not be that one i carry me con. so if davido as davido don't marry chioma now eh if davido wan withdraw any money shey you know say Choma go sign and you don't show Choma say you no love Choma, you don't show Choma say you no love am una know say sophia momodu and davido second baby mama wey dem call amanda when they for usa here sophia dem be five and six dem count chioma comot for the matter not nothing sign Choma. and if una look very well una don't see the reason why we say davido don't pick Choma among all of them. dem una remember the time we say Choma and davido get their own kwanta Choma never for one day come out for social media to come drag davido lege lege lege lege no all the time Choma go quiet They very free from that man just this eight years birthday when he be say David don't know wish eh, eh, imade happy birthday and you know say David is still healing e seen dey heal and David don't need to do things wey be say e go make Choma quick heal from the picking. wey he say they lost why e be say sophia no one get patient just life now. after all David don't know they behave like this before now so uh, sophia don't come out o come out o eh, no be small thing so people will be say they know sophia make una tell sophia say make e get patient because one thing i know be say David will not be bad person davido wey be say they dash pipo money Now e go call reach im pikin own The car will be say David will buy for imade last year Now imade dey driver not be sophia to for am to come and dey for my for mama emade to come out now wan come they drag the video, it no make sense for me it no make sense make him move on eh make him move on see two baba two baba say follow get get baby mama then as ekpero abi how dem dey call that one as he do do do do do So they want to even give annie hypertension they now just uh, last month I be two months ago he come out come introduce the man wey be say e don marry am now at least annie don get rest of mind so if sophia now get im own bobo if na because of davido na make you begin dey dey single you no wan marry since i better go marry o go show us your guy you no fit tell me say since that time wey be say you and davido born imade you no you no get bobo you better be serious then as for imade all this one wey be say you say you wan go change uh, imade name to your name you go, this thing wey be say you wan start you sure say you go fit finish am you sure say you go fit finish am because when we the amebo group of company we dey our own jejeje una carry una matter come now when we go don dey touch lighter they go come dey ask us say wetin concern us e concern us o oh. una see this social media street where we dey so anybody wey dey carry im matter come we go we go touch lighter we go table am so since wey be say davido and chioma dem dey we never hear one day even though no be say dem no dey get matter or dem no dey quarrel but you can never see chioma to come outside to come dey drag no just only this one year when e be say davido no wish ima dey happy birthday e no celebrate am na im be the wahala now another people say davido and sophia sophia seen they give davido kerewa two of them dey still dey kerewa but as davido come marry Choma, na im sophia come kukuma uh, eh, stop davido stop so all those things no come they make davido they they go close to am again i no know wetin be the color of sophia mama the problem but one thing i know be say if you keep yourself busy occupy yourself get your own money you know what they put hope for uh, for man money Now the truth be that That one not mean say David. me i no wan believe You eh, no get us. I wan take talk until tomorrow say I no go fee pay picking pikin school fees or e no go fee feed picking. eh eh i no believe that one Now those effigy luxurious life when e be say David, they give them maybe a birthday David go buy handbag of eh, one thousand eh, one point five million say na im dey give and sophia go take a snap picture praka all those kind of thing maybe as you know. davido no come They give am that kind levels again Now im be all dis annoyance Now im be all dis annoyance say in the fear in the fear how the greatest fear when im get now, how im go take say na to take care of im daughter alone When you go be baby mama what do you think before after all una plenty Now the lucky one I im choose so when you open your koro koro, eye look finish say na baby mama you want to do you have to bear wetin dey inside na so the thing be sha my people o oh, na this one i say make i carry come torchlight how una see this matter make una help me share this video like this video <laughs> i go dey bring una more gist una have a nice day bye.